iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu no kuri efuperi mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu radiyo inshuti ya bose naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ntiyedirwe mubasuza kandi mbaho ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na fide niyo ngabo nanje ndabaha ikaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha twumva rero ukuntu abantu bagiye kubasuhuza umuntu baca bafatwa bagapfungwa n'uyu munsi bariko bagira ivy'amatohoza n'amadosiye ariko dufite ubwoba yuko uko bama babikora baragira amadosiye bakajya bagiriza yuko ngo bahungabanye umutekano uwo ni umushinga amateka w'umurundi renova n'uw'umwami avuga ku mpungenge z'itabwa muri yombi ry'abayoboke b'urugaga rw'amashyaka mizero y'abarundi uru rugaga ruyobowe n'umunyapolitike agatorwasa akaba ari visi perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko y'uburundi
ku nshuro ya kabiri uyu mwaka leta zunze ubumwe za amerika eh, zirukanye abimukira b'abasomali mirongo itandatu n'umunani
muri nigeria perezida muhammad buhari yatahutse mu gihugu nyuma y'ibyumweru byinshi yari amaze mu mahanga yivuza
perezida w'uburusiya vladimir putin eh, yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa turkiya tayyip erdogan i moscow
naho muri korea y'epfo urukiko rw'itegeko nshinga rwakuriyeho perezida w'igihugu icyizere izi ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya gato nimuve ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wanjye fideli niyongabo urakoze edi mu bugira kabiri muri uyu mwaka leta zunze ubumwe za amerika zirukanye mu gihugu umugwi w'abimukira b'abasomali indege itwaye abasomali mirongo itandatu n'umunani yashitse uno munsi kuwa gatanu ku mugwa mukuru wa somaliya mogadisho abirukanywe baherekejwe n'abakozi bo mu biro bijejwe abimukira no kubahiriza amategeko kubinjira ku butaka bwa amerika babashikirije abategetsi ba somaliya umwe mu birukanywe ku butaka bwa amerika nur mohamed mohamud yabwiye ijwi rya amerika serivisi y'igisomali ko yaciye yaciye mu bihugu birenga cumi mu kiringo c'amezi abiri arangiye kugira ashike muri leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko yapfunzwe mu kiringo c'amezi mirongo ibiri muri leta ya florida imbere y'uko arungikwa mu gihugu ciwe atangaza ko banse kumuha ubuhungiro yari yasavye yamara ko atari umugizi wa nabi mohamud avuga ko ambasade ya somaliya i washington yahaye impapuro eh, zaborohereje gutabuka muri somaliya bubaye ubugira kabiri leta zunze ubumwe za amerika zirukana abimukira b'abasomali batari bake kuva donald trump abaye perezida wa amerika ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa mbere umugwi wa mbere w'abasomali mirongo icenda barungitswe mu gihugu cabo n'indege mu mpera z'ukwezi kwa mbere somaliya ni kimwe mu bihugu birabwa n'ingingo ya perezida trump ibuza kwinjira ku butaka bwa amerika abantu bava mu bihugu bitandatu bigizwe ahanini n'abayisilamu perezida w'igihugu cya nigeria muhammadu buhari yatahutse mu gihugu ciwe avuye mu mahanga aho yari amaze indwi zitatu yagiye kwivuza yatangaje ko afise imigambi yo gusubira kubandanya amabanga yiwe ya perezida ku munsi wa mbere yashatse gutomora ivyari vyatangajwe ubwa mbere vy'uko icegera ciwe yemi osimbajo azobandanya amabanga ya perezida vy'agateganyo perezida buhari azo kwa azokwandikira inama nshingamateka kugira imenyeshe icese ko yaganutse kandi afise imigambi yo kubandanya amabanga yiwe yo kubo- yo kuyobora eh, nigeria buhari yatahukanywe n'indege mu gisagara ca kaduna mu gitondo c'uno musi wa gatanu mu nyuma yahajanwa n'indege y'akajugujugu eh, ku mugwa mukuru wa abuja aho yakiwe n'icegera ca perezida yemi osimbajo n'abategetsi bakomeye b'igisirikare mu vyo yatangaje ntaco perezida buhari yavuze ku ndwara yiwe naho yavuze ko yatewe amaraso mu kiringo c'indwi zitatu yamaze mu gisagara ca londres mu bwongereza mu itangazo ryashikirijwe n'ibiro vyiwe buhari yatangaje ko yumva ameze neza kurushiriza yamara ashobora gukenera gusubira kwipimisha mu ndwi nkeya ziri imbere perezida buhari muri iki gihe afise imyaka mirongo irindwi n'ine yavuye muri nigeria ku itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa mbere nyuma y'uko ashikirije icese ubutegetsi cegera ciwe yemi osimbajo perezida buhari ntiyaserutse ahabona mu kiringo c'amayinga indwi yamaze i londres kiretse amasanamu yerekanywe ariko abonana n'abashitsi aho yaboneka ko yananutse cyane ibiro by'umukuru w'igihugu byanse kuvuga indwara yiwe perezida buhari yishimiye abanya- yashimiye abanyanigeriya ku bisabisho byabo yahumurije abanyanigeriya ko amagara yiwe ameze neza ku buryo ashobora kubandanya amabanga yiwe radiyo ijwi rya amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye tuve mu karere ka afurika tuje mu karere ka aziya aho sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cya korea y'epfo yakuye icese park geun-hye mu mabanga yo kuyobora igihugu iyo sentare yafashe iyo ngingo no munsi wa gatanu abantu babiri bapfuye mu myerekano yadutse hanze y'inyubakwa y'iyo sentare umukuru by'agateganyo wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ri jong mi yasomye iyo ngingo mu gihe ariko irafatwa kuri televiziyo y'igihugu yatangaje ko kuba perezida park yarenze ku ibwirizwa nshingiro n'amategeko ari uguhemukira abanyagihugu bamugiriye icyizere perezida park yagumye ahakana ibyaha yagirijwe bya ruswa hisunzwe ibwirizwa shingiro umushikiranganji wa mbere wang kyo an akaba ari perezida by'agateganyo muri iki gihe ategerezwa gutegekanya amatora mashasha y'umukuru w'igihugu azoba mu kiringo cy'iminsi mirongo itandatu umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika mark turner avuga ko bazobandanya gukorana n'umushikiranganji wa mbere wang kyo an mu kiringo gisigaye mu mabanga ya perezida vy'agateganyo amenyesha ko biteguriye kugirana imigenderanire myiza n'uwo ari we wese ah, zo oh, n'uwo ari we wese bazofa- bazotora kugira abe perezida mushasha wa korea y'epfo park niwe mu perezida wa mbere yatowe biciye mu nzira ya demokarasi akuwe mu mabanga yiwe hafi yaho mu burusiya perezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje no munsi wa gatanu ko imigenderanire hagati y'uburusiya n'igihugu cya turikiya iriko itera ikomera kurushiriza aho ni mu gihe ivyo bihugu bibiri biriko birondera uburyo bwo kugabanya ingwano imaze imyaka itandatu mu gihugu ca siriya perezida putin atangaza ko ashimishwa n'uko imigenderanire hagati y'uburusiya na turikiya iriko irasubira kumera neza ivyo yabibwiye abamenyeshamakuru igihe yariko yakira perezida tayip erdogan i moscow avuga ko bariko bakora batitanga kugira batorere inyishu ibibazo bikomeye vyo mu gihugu ca Syria. Uburusiya na Turkiya vyarakoreye hamwe mu gutuma amasezerano yo guhagarika ingwano ashikwako muri Syria mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye ivyo bihugu vyarakoreye hamwe kandi mu gikorwa co kurwanya leta ya Kisilamu muri Syria.
iyi mukomeje kumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu kuri radiyo inshuti ya bose i kigali mu rwanda mu burundi twumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze mu makuru avugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari abayoboke cumi n'umwe b'urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi amizero y'abarundi aho ni mu burundi ruyobowe na agatorwasa visi perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko y'u Burundi batawe muri yombi polisi ishinja abo bayoboke gukora inama itemewe n'amategeko mu ntara ya makamba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka abo bayoboke b'umushinga amateka hagati rwasa arongoye urunani amizero y'abarundi batangiye guhagarikwa kuva ku munsi wa mbere w'ino ndwi ni nyuma y'aho ku munsi w'imana w'indwi iheze bari bagiye muri zone ya muyange ya komine nyanzarake gusuhuza mugenzi wabo yari yabuze abana babiri b'amahasa imana yari yamuronkeje bagaca bitaba imana nk'uko bivugwa n'umushinga amateka yatowe mu ntara ya makamba umushinga amateka renovando w'umwami avuga ko gushika kuri uyu wa kane abo bayoboke b'amizero b'abarundi bari bagihagarikwa nagiye kubaraba mu gashoye inyanza rake sanga hariho abashikandwi ariko mu nyuma uyu munsi ngira bageze kwa cumi na rimwe cumi na kabiri baguma bafata abantu bose bari bahari ku ntuze k'uwo muhana bavuga yuko habaye umukuru w'umutumba ajanye n'ugwaruka rw'imbonerakure hanyuma mu nyuma ngo bacahaza abapolisi urumva ntibafata uyu munsi umwe bagenda bafata ku- ku- kira munsi bafata abantu bageze kuri cumi na kabiri ngira ngo nk'uwitwa pascal ndayikeza bamufashe ku munsi w'ejo ari ku kazi muri insesiyo provinciale makamba uwo mushinga amateka yatowe makamba avuga ko abanywanyi ba gato rwasa bagirizwa kwaba muri zone muyange bari mu nama itemewe n'amategeko ivyo atemera akavuga ko ari agatotezo kariko kagirirwa abantu basanzwe bari mu nzego jewe uko ndavyakira mbona ko ari agatotezo n'agasuzuguro kuko ntivyumvikana ukuntu abantu tuba turi mu nzego nk'amizero ari ugasanga abantu bacu kandi babazi bakabagiriza ngo bakabagira amanama ngo batasabye uruhusha kandi izo nama bavuga atazibaho nk'umuntu icyo babahoye gusa nuko bari bakoranye bagasanga kumbe benshi nabo mu mizero uwo yari yabuze nawe ni uwo mu mizero none karacingane kugira ngo abantu igihe umuntu agize ingorane abantu bagiye kumugarukira ko basanga ibintu bari basanze bahuriye ko bakarenga niba ari politike cyangwa ibindi ntitwumva rero ukuntu abantu bagiye kubasuhuza umuntu baca bafatwa bagapfungwa n'uyu munsi bariko bagira ivy'amatohoza n'amadosiye ariko dufite ubwoba yuko uko bama babikora baragira amadosiye bakajya babagiriza yuko ngo bahungabanye umutekano turabirindiye ariko biratubabaje cyane kubona abacu baguma bafungwa kandi bazira abatowe mu nama nyobozi ya komine nyanzarake ku ruhande rw'amizero y'abarundi biyamireza nabo nyene ifatwa rya bagenzi babo jean marie basabose wo mu nama nyobozi ya komine avuga ko ihagarikwa agasakisaki ku batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ari agatotezo kandi bidatandukanye no guhonyanga intwaro rusange birababaje kubona igihugu cyitwa kirimo demokarasi umuntu yishyira akizana ku buryo asigaye afatwa bidaciye mu mategeko nta kibi ariko arakora yagiye kuramutsa uwiwe yakumugarukira ko ukumva runaka yafashwe ngo ni uko adasangiye ivyiyumviro n'umugambi uri ku butegetsi ni agatotezo by'ukuri by'ukuri kubona mutavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi uca utotezwa kugeza n'aho bamwe bamwe numva amatwi asumira hajya bagira abahunge bajye muri tanzania ariko bararunda bari ku rutonde ni urutonde rwateguwe musaba iki abajeje intwaro ngaho inyanzarake icyo tubasaba twabasaba yuko bagezaho ibyo bintu aho tugeze aha saho gufata naho kubaka igihugu cyacu umukenguzamateka renovandi w'umwami asaba ko abo banywanyi b'amizero y'abarundi borekurwa atakirize gusabwa ngo kuko atacaha bakoze icyo dusaba ni uko abajejwe intwaro mu ntara y'amakamba bwa butungane canke abajejwe inyamiramabi bohagarika iryo totezwa ry'abanama rimwe inge ry'abanama rimwe ba- b'amizero y'abarundi bayoboka gwasa kuko nta cyo bahora atari uko bumva ko bayoboka gwasa nico mbona bakwiye kubarekura atakinze gusabwa kuko babahora ubusa ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kugira ngo irico avuze ku ihagarikwa ry'abo bagabo ariko amakuru ijwi rya Amerika ryakuye mu Nyamiramabi i Nyanzarake ni uko abo bagabo bahagaritswe ku mvo z'amatohoza ku bivugwa ko baremesheje inama itemewe n'amategeko ahandi havugwa abanywanyi b'umushingamateka Agathon Rwasa bafashwe muri ino ndwi ni muri komine Gihogazi y'intara ya Karusi muri komisariya y'igipolisi Karusi komiseri Jerome Nibogora ayirongoye na mustanderi wa komine Gihogazi bemeza ko abo bagabo bahagaritswe ku mvo zo gutohoza ku bijanye na gerenade yatewe ku mutaga wo kuri uyu wa gatatu ku mutumba Kizingoma muri komine Gihogazi igahitana wayiteye abo bategetsi bemeza ko yari umusuma ntitwashoboye kuronka umushinga amateka akatorwasa kugira agire ico avuze kwihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi biwe abamwegereye babwiye ijwi rya Amerika ko yarafatiriwe n'ibikorwa by'inama nshingamateka by'uno wa gatanu i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika Ege Nyanzarake.
tuve mu ntara y'amakamba aho ni mu majyepfo y'u Burundi tunyarukire mu majyaruguru y'u Burundi mu ntara ya Kirundo aho amato yose akorera mu mazi agenzurwa n'u Burundi agiye guhabwa inomero ziyaranga Gerard Nyandwi umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe gutunganya ibikorwa byose bikorerwa mu mazi y'u Burundi no guteza imbere ibiraro avuga ko bizakorwa ku mpamvu z'umutekano w'abakorera mu mazi no kongera umusaruro ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze guha inomero canke imparati amato yose akorera mu mazi agenzurwa n'uburundi bigiye gukorwa ku mvo y'umutekano w'abakorera imirimo mu mazi gerard nyandwi umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gutunganya ibikorwa byose bibera mu mazi y'uburundi no guteza imbere ibivuko arabisigura iyo rero ubwato bwose buroba bufise uburenganzira bwo kuroba bufise inomero buraheza bukamenyekana aho busanzwe bushikira iyo buvuye kuroba igice cy'amazi buroberamwo igihe rero habaye ingorane iyo bagize ingorane cyane cyane zivuye ku mutekano eh, abajejwe kubatunganyiriza mu vyerekeye umutekano baraheza bakamenya ingene baca bavyifatamwo n'ingoga bakanyarusa kubatabara gerard nyandwi avuga ko iyo ubwato buzwi bishobora gufasha abarovyi kuronka ingurane mu mabanki kwakirwa mu mashirahamwe y'ubwishingizi no mu mashirahamwe ategekaniriza kazoza abakozi amenyesha ko gutunganya neza igisata c'uburovyi bituma umwimbu w'amafi ugwira kimwe mu biriko biratuma umwimbu uba muke mu biyaga vyo mu buraruko ni imitego itemewe n'amategeko ikoreshwa mu kuroba muri iyo mitego harimo n'imisegetera yagenewe kwikingira ingwara ya malariya igiteye isibe minani vensa arongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abarobyi mu burundi avuga ko iyo umwimbu w'amafi ugabanutse bivyara amatati mu mazi ibikoresho bitemewe n'amategeko biratuma umwimbu mu kiyaga uhera umwimbu nawo uheze bizana amatati amatati y'amadeni amatati yo kujabuka imbibi bagiye kurobera mu bindi bihugu muramaze kumva amakaha menshi y'abantu barashwe n'abasoda b'u rwanda n'aho atariyo solisiyo bari gutora nabo mugabo akenshi biva kuko abarobyi baba bajabutse imbibi umupaka bakagenda kurobera mu mazi ikindi gihugu umwimbu muke w'amafi urangwa mu biyaga ku ruhande rw'uburundi niwo watumye abarundi baraswa mu kiyaga cohoha n'abasirikare b'u rwanda bisigurwa n'umwe mu barovyi bari bitavye inama yo kubahimiriza kwandikisha amato yabo abo bejo bundi barashwe barashwe bavuye muri komine busona petetre komine kirundo bagiye bakurikira amasamaki bazanga hehe mu gihugu kibanyi cy'u rwanda kandi murazi ukuntu tubanye imibano yacu nivyo mubona bajayo rero bagize ngo bareko bakubasanga abasoda nabo bagize babiraririye kubarasa gese mbona ko ari ikosa ryabaye kuko isamake bariko barazima ari wabo bariko baraja ahandi kandi twebwe byo twabonye dufise kuri coha dufise ibice mirongo umunani n'umunani kwijana ku mazi turusha u rwanda ikindi kiriko kiratera umutekano muke mu giyaga cohoha nk'uko vyashikirijwe n'abari muri iyo nama ni ubusuma bw'inka buriko bukorwa n'abarundi rero ubu bafise nayo ingeso yo kugira iki Baba- ubu rero bafise impano yo kuja kubiba inka zo nk'ukarondeza ukabura aho inka yobiciye abamarine b'u rwanda bagaca bagisha vuti abarundi baza kuza baratwiba tegera nico gituma ubu rero harya twebwe twe tuhegereye uzamva nko mw'ijoro inkoho ivuze ijwi rya amerika ryashatse kumenya ico igisata kigenzura ibikorwa vyo mu mazi kiriko kirakora ku bijanye n'abarundi barasiwe mu kiyaga cohoha n'ubu bataraboneka mu miryango yabo umuyobozi mukuru w'ico gisata gerard nyandwi avuga ko bari mu matohoza twarabyumvise yuko hari abantu babiri bitavye imana mu kiyaga ca cohoha turumva yuko boba baguye barashwe n'abasirikare bacunga amazi y'u rwanda ko boba bari bagiye eh, kuroba barenze urubibe mu mazi ababijejwe baracaritohoza ahantu bamenyesha yuko hariho umugwi ujejwe kuraba ibyo byose biraba umutekano mu gisata k'ico mu mazi uwo mugwi nawo ukaba urongowe n'umuyobozi mukuru eh, w'ico gisata nababwiye nsavyo ndongoye hakaba harimo abo bose bajejwe umutekano mu mazi abajejwe i- intwaro abajejwe eh, ibyo byose bijanye no gutwara abantu n'ibintu mu mazi n'abajejwe gukingira ibidukikije uwo mugwi rero iyo uronse amaraporo nk'ayo uraheza nayo uwo ugatanga raporo ku bajejwe gufata ingingo ku rwego rw'igihugu umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe kugenzura ibikorwa vyo mu mazi y'u Burundi guteza imbere ibivuko no gukurikirana imigambi y'amabarabara y'indarayi asaba bene amato kuyasansumisha kuko bizobagirira akamaro ntangere mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
muri nigeria abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe boko haram boko haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya chibok radiyo ijwi rya amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona videwo z'ibanga atahandi ziraboneka zakozwe na boko haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzirakarengane muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira ingene babakubita buyoka n'ingene babakora ku iterabwoba izo videwo mushobora kuzisanga kuri facebook ya radiyo ijwi rya amerika ariyo voa radiyo yacu canke mukazisanga ku rubuga rwa interinete y'iradiyo yanyu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abagize inteko ishinga amategeko mu rwanda barasaba umugenzuzi mukuru w'imari ya leta kujya gukurikirana amafaranga ya leta yaka nk'inguzanyo cyangwa impano ikayashora mu mishinga y'abaturage ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda asa umutakaboye komisiyo y'ububanyi n'amahanga yakoreye ingendo hirya no hino mu gihugu isuzuma imishinga inyuranye leta ishyiramo amafaranga anyuze mu nguzanyo cyangwa impano ikura hirya no hino mu bihugu iyi komisiyo yasanze hari abaturage benshi inguzanyo itagiriye akamaro abandi bagafata amafaranga nk'aho atazishyurwa birababaje cyane kugera nko mu ishuri ryabonye computers babonye different access points wabaza uti bifite agaciro ki bati witubaza ibyo ntabwo tubizi mwabibonye muteze bati baraduhamagaye ngo tubazanire hari konturasi bahangaha mwasinyanye ngo umenye uko byaje ati wabaza se ati kurya ubajije se wa- wabona uzanye ibibazo byinshi bakabijyana ahandi kandi wari ubikeneye ugasanga hari ubwo bwiru bw'ukuntu babona ibintu ntibamenye batere n'amafaranga n'inguzanyo imisoro yacu izishyura abadepite bagaragaje impungenge babonye mu mishinga leta itangamo inkunga mu baturage maze basaba leta ko nta mishinga ikwiye kujyanwa mu baturage abayobozi b'inzego z'ibanze batayizi kuko aribo bayishyira mu bikorwa abadepite basanga iyo abayobozi b'inzego z'ibanze badasobanukiwe iby'iyi mishinga ba nyiri kuyishyira mu bikorwa bayinyuza hirya no hino iyo mishinga igenda ikagera mu karere meya ntayimenye umuyobozi w'umurenge ntayimenye ishyirwa mu bikorwa n'andi hashingiwe ku ki abagize inteko ishinga amategeko bemeza ko uburyo bwiza bwo gukurikirana inguzanyo leta isaba ndetse no kuyigeza mu baturage ari uko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yagenzura ikoreshwa ry'izi mpano ndetse n'inguzanyo kugira ngo hamenyekane abazikoresha neza ndetse banakurikirane n'abahabwa inguzanyo kugira ngo babashishikarize kwishyura numva muri rekomandasiyo yabaho ari uko nyine oditeri generali aho kugira ngo akomeze gusa kodita ibigo n'um- n'imicungire y'umutungo mu buryo bw- bwa leta muri adiminisitirasiyo yajya no kureba amafaranga leta iba yahaye abafatanyabikorwa bayo cyane cyane abishyize hamwe kuko akenshi atagera ku bagenerwabikorwa akagarukira ku bantu bakeya ku bijyanye n'iterambere ry'abaturage uburyo abaturage bava mu bukene umuturage icyo atubwira ko yateye imbere ah, afite aho ava n'aho agana ni ukukubwira ngo nashoboye kwihira mituweli ukibaza mituweli y'ibihumbi bitatu cyangwa se niba avuye mu cyiciro cya mbere akaba agiye mu cya kabiri kuki nta kundi umuturage agaragara atera intambwe uretse kuruta kwitangira mituweli nanjye nkaba nshyigikiye ko oditeri generali value for money yayitugaragariza ku bijyanye n'iyi mishinga iba yatowe abadepite bagize komisiyo y'ububanyi n'amahanga bagenzuye imishinga ya leta yateye inkunga ifite agaciro karenga miliyoni mirongo inani z'amadolari y'amerika inteko rusange yafashe umwanzuro wo gutumiza za minisiteri zahawe inguzanyo mu mafaranga ya leta zikayageza mu baturage agakoreshwa nabi izi za minisiteri harimo iy'ubuhinzi iy'urubyiruko n'ikoranabuhanga ndetse na minisiteri y'uburezi asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali arakoze cyane asumuta kaboyi i kigali mu rwanda nk'uko mumaze kubimenyera ni ku wa gatanu tugiye kwinjira muri wikendi hari ibikorwa byinshi bitandukanye biteganyijwe muri iyi ko- muri iyi wikendi bijyanye na siporo imikino n'imyidagaduro ese iwanyu siporo n'imyidagaduro byifashe bite reka duhere mu burundi aho umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka atubwira gahunda ziteganijwe muri iyi wikendi evariste ni ibiki biteganyijwe aho ngaho mu burundi bijyanye na siporo n'imikino
nk'uko mubivuze eh, muri mpera zino ndwi haratekanijwe inkino zitandukanye hagati aho rero ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere eh, risa n'iryahagaze muri ino ndwi kubera ko hari inkino zibiri za gicuti zasabwe n'igihugu cya jibuti ni ukuvuga ko umugwi serukiragihugu wa jibuti eh, uri bujumbura muri kino gihe muri kano kanya turi ko turavugana aho ku munsi w'ejo rero uzotana mu mitwe eh, n'umugwi serukiragihu- n'umugwi serukiragihugu w'abakuze intamba mu rugamba urukino rw'ejo rero eh, ndetse n'ubwo ku munsi wa mbere igenekerezo ya cumi na gatatu kuno kwezi kwa gatatu ni inkino rero eh, zo kwitegurira amahiganwa mpuzamakungu ya afurika umugwi serukiragihugu wa jibuti rero wifuza gutegura inkino eh, zo gukuranamwo igikombe cy'imigwi serukiragihugu eh, ya afurika kizoba eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku ruhande rw'uburundi naho rero bavuga ko baca batorera akajisho kugira nabo bitegurire ihiganwa mpuzamakungu eh, ry'imigwi serukirabihugu ya afurika rihuza imigwi serukirabihugu y'abakina muhiri wabo
urakoze cyane evariste nziko banyanka reka dusimbukire no mu rwanda aho kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu claude munyandinda i kigali ho ah, cyangwa se mu rwanda muri rusange imikino na siporo muri iyi wikendi byifashe bite
urakoze cyane edi nakubwira ko mu rwanda ikivugwa eh, nta kindi ni umukino uzahuza ikipe ya Rayon siporo yo mu rwanda n'ikipe ya onze kerateri yo muri mari mu rwego rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika kubyo la confederation ubu ni etape i- ikurikiraho kuko muribuka neza ko Rayon siporo yabanje gukuramo ikipe yitwa wawusalamu yo muri sudani y'epfo ubu rero ni umukino ku cyiciro gikurikiraho umukino ubanza ukazabera kuri stade eh, stade modibo keita yo muri mari mu mujyi wa bamako ku munsi w'ejo guhera isaa moya n'igice ku isaha y'i kigali nibwo bazahakinira umukino ubanza hanyuma noneho umukino wo kwishyura ukazaba nyuma y'iminsi irindwi nyuma y'icyumweru kimwe ukazabera i kigali iyo ni imikino irebana na coupe de la confederation ariko nanone shampiyona y'igihugu umupira w'amaguru izaba ikomeza ku munsi wa makumyabiri wayo aho hari imikino iteganyijwe uyu munsi eh, ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru twihuse twababwira ko mu mikino izaba ejo kuwa gatandatu as kigali izakira amagaju hanyuma pepiniyeri ihure na etensere mukino ukomeye witezwe ni uwa kirehe fc izakira apr fc hanyuma noneho espoir igakina na gicumbi bagakinira i rusizi ku cyumweru hari imikino itatu aho mukura victory sport izahura na police fc bagakina kuri stade huye i butare marine fc ikakira bugesera bagakina kuri stade muganda i rubavu hanyuma n'undi mukino utazaboroshye uzabera kuri stade ubworoherane i musanze aho ikipe ya musanze fc izakira kiyovu sport ikipe ya Rayon Sport mu magambo make ni ikipe ifite abafana benshi aho mu Rwanda ese icyizere cy'uko bazashobora ah, kwivana cyangwa se bagakura intsinzi mu gihugu cya Mali gihagaze gite
Ah, icyizere aho bagishingira eh, nta kindi ni ukuvuga ko eh, umutoza Masudi Juma aravuga ati ikipe yanjye yariteguye ikipe yanjye ifite abakinnyi bamenyera amarushanwa ikipe yanjye by'akarusho ifite abakinnyi babiri bakomoka mu gihugu cya Mali ni ukuvuga ko basanzwe bazi shampiyona yabo basanzwe bazi ikipe Onze Createur uko ikina ubwo rero bari abakinnyi bayo Sidiane Kone ndetse n'uwitwa Musa Kamara bashobora ni ba rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sport bashobora kuzagira umutahe cyangwa se umusaruro batanga kuko bazaba bakinira iwabo mu gihugu bamenyereye bazi umupira uko ugenda ariko nanone by'umupira urabizi eh, nu- u- u- umutoza Masudi Juma aravuga ati nshobora wenda kutitwara neza sintsindire hariya ariko nkozereza ibita nziza nkaba nanganye cyangwa sintsindwe byinshi nshobora kuzitwara neza mu mukino wo kwishyura cyane cyane ko abafana bazaba ari benshi kuko warwivuze Rayon Sport ikaba ari imwe ari ikipe twavuga ko iri mu za mbere ziba abafana benshi mu Rwanda Jean Claude Munyandinda na Evariste Nziko Banyanka murakoze cyane kuri ayo makuru y'imikino na siporo biteganyijwe muri wikendi muri ako karere ka Afurika y'ibiyaga bigari mbere yuko dutandukanaho reka mugenzi wanjye Fidel Niyongabo yongera twibutsa amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi Fidel urakoze edi eh, twabwiye ko mu bugira kabiri uyu mwaka leta zunze ubumwe za amerika zirukanye mu gihugu umugwi w'abimukira b'abasomali indege itwaye abasomali mirongo itandatu n'umunani yacitse uno munsi ku wa gatanu ku mugwa mukuru wa somaliya mogadishu abirukanywe baherekejwe n'abakozi bo mu biro bijejwe abimukira no kubahiriza amategeko ku binjira ku butaka bwa amerika babashikirije abategetsi ba somaliya twabwiye ko perezida wa nigeria muhammadu buhari yatahutse mu gihugu ciwe avuye mu mahanga aho yari amaze indwi zitatu yagiye kwivuza yatangaje ko afise imigambi yo gusubira kubandanya amabanga yiwe ya perezida ku munsi wa mbere yashatse gutomora ivyari vyatangajwe ubwa mbere vy'uko icegera ciwe yemi osibimbajo azobandanya amabanga ya perezida vy'agateganyo perezida buhari azokwandikira inama nshingamateka kugira imenyeshe cese ko yaganutse kandi afise imigambi yo kubandanya amabanga yiwe yo kuyobora nigeria ku yindi nkuru twababwiye ko sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro y'igihugu cya koreya y'epfo yakuye icese perezida mu mabanga yo kuyobora igihugu iyo sentare yafashe iyo ngingo uno munsi ku wa gatanu abantu babiri bapfuye mu myerekano yadutse hanze y'inyubakwa ya sentare twabwiye ko perezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje uno munsi ku wa gatanu ko imigenderanire hagati y'uburusiya na turikiya iriko itera ikomera kurushiriza
Inshuti mwari muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire enjeniyeri Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema nkaba mbifurije weekend nziza mwari kumwe kandi nanje fide niyo ngabo ndabifurije mwese ibihe byiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.